Hmm. my people, make una come hear wetin i dey hear o wonder shall never end my people. hey hey hey hey dem dey let us dey know say olori mariam dey abuja big o dat day wen queen ami do something so say olori mariam na so e come get am because of say kabiyesi dey praise queen ami olori mariam say olori mariam e go dis thing na so i hear o alejo say e go abuja go watch eh, queen naomi hmm i say go abuja Now go say ah, ah. olori mariam na im pack pipo imagine when we dey even dey say eh na ashley o na dis one because right now people come calm down wen i dey talk say dis pipo want make dem dey mention dia name una no dey lis ten pipo con calm down dem no dey mention dia name again but like me oo i no con dey tok i just keep quiet keep quiet with di tins wey i know concerning dem i no tok again but dem no let me drink water kick up for ground na time na dem dey come di pipo wey olorimaria park come out make dem come dey. torment people for comment section dem new news site you go know say na she na he just send dem you no wan take eye see queen naomi you understand you don't forget say queen naomi say he he with only of if they get picking together. You e not easy you nothing like that. You e not easy to carry picking for belle You e not easy to carry picking for nine good months man there is difference between woman because now they say wurola he don go he don come back wurola and queen naomi all these mumu people haters wurola and queen naomi no be the same thing. they are not the same thing. This woman carry for goodness sake he carry pikin for good nine months hold and suffer pains labour and everything you understand for cavies so there is no how Kabiyesi go let am He go let he go let go because he can never for example na say make now me go marry uh, madman right make e leave Kabiyesi alone who are you to say that you know when they start you know where they dey and people wey dey even dey dey talk dey write one lorry and put for outside you cannot Queen Naomi no go even fit employ una say make dey carry make una dey work follow am laye e no fit possible you understand na just dey there dey make empty dis thing dey make trouble everywhere dey go so tey olorimerian don get high blood pressure just because of say Ooni of Ife was so proud of Queen Naomi very very proud we even hear say dem say go even buy am gift na dey hear me so because Ooni of Ife and Queen Naomi dem no quarrel dem no dey quarrel dem dey their day because these people just this one say ah Ooni has married beautiful wife Oloris <laughs> ah God bọ́sẹ̀ don sọ fún wa go eh o God Queen Naomi the other one go say no baby eh na beauty na im wan chop beauty without character tell me who get character shey mary eh the only beautiful person for dear when i see na this person na eh wetin be name olori tiktok na im fine for there every other one na yawa every other olori for there no one fine apart from uh, uh, olori uh, Toby philip na him find for among Ooni of a wife dem Toby Philip the Elizabeth self not even fine. she don find sef you understand so if na oloris one na <laughs> he say marry six oloris <laughs> if na young pipo you go let me say yes queen army you go do competition with queen army since wey di ifa old mama dem na im dey call olori i don tell una as una come out for queen army me i go come out na my way i just dey talk so i go come out for una no be una dey help queen army dey bear name na only of ife name na im dey bear no be una name you understand before una enter there marian she don't already marry you understand so my wetin you go do for there instead of you to the pack people, your people. make they come dey comment up and down because dat this thing that name na igbira name so make you mind your business mind your business stop stop um going around stop it because it e go too bad for it e go too bad for you first and foremost because if i come out they'll say ah boss corner you wan start again you wan put confusion for palace you understand una go start again kabiyesi no go see una now so somebody for here say don mind don mind dem o oh. they are the the one that didn't allow wurola to stay or get a child for kabiyesi but thank god that shame shame that shame all of them that is why he he allow naomi to born for kabiyesi o so if they don't like to be bearing hearing queen naomi's naomi's name they block their ear na wow make i go dey ask e come say make i go ask eh, make i go ask oni why queen ami dey bear ogunwusi na abi so no be me una come come dey give me warning <laughs> nothing wey i know see for maryland o ah ah dey give me warning say make queen ami go marry make e leave caviar say oni of na once you take know say na maryland somebody olori one of the oloris in the palace once and that name na igbira name so dem say na marian sister na im dey write am so my dear marian you go <laughs> your blood pressure eh your <laughs> make you no go get sugar level join am you understand it is too late for you because you use money there is no how money don buy love you have used everything you have to purchase this relationship and you don't want to let it go because this is your last bus stop according to what you told somebody you say it's your last bus stop because uh, your your mother is very very uh, uh, how will I say it your mother is known and if you leave you had the, uh, they will make uh, they will laugh you people they are going to do uh, use your name or run your mother's name do use it to do caricature your friends that is why you are bearing it Is it Mariam and that is what you told that is what you told somebody told me like that that is what you said that you are just bearing what is going on you understand that you are not enjoying the person said Maria is not enjoying the palace at all everyday wahala she just pretending and in short eh she's using money to buy all the whole this thing competition giving they giving they are giving her praises Wunmi is praising her for spending money she's the one taking care of Toby Philip oh. you understand Maria is the one taking care of Toby Philip Maria is the one buying food stuff in the house. Maria is the one feeling, paying for everything in that house, in that palace. I must marry by force. So guys, as I see the gist I eh, abeg make you subscribe to my channel, follow me from and make you hit on the notification bell so that whenever I would upload video, you'll be notified. Follow me for my Facebook page. Hit oh God abeg make you make you subscribe follow me share love according to wetin we see for facebook um, so, um, youtube Now we dey talk about so no forget to like and love guys god almighty now im go reward you now <sighs> i don tire thank you my correct people. all these people don't tire me oh. Don't be small thing